Barxinyamis.
murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda nimudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika uburobyi bwasubukuye mu kiyaga cya kivu mu karere ka rusizi akazi kongeye gusubukurwa ariko umusaruro ntawo aya makipe yose yaraye mu kivu nta muntu wageze yica ibase y'injanga uko twabibonye twabonye umusaruro utabaye nk'uko twari tuwiteze ntabwo tuzi rero ikibazo wenda se ntituriheba hari ubwo tuzawubona uzaza aba ni bamwe mu barobyi bo mu kivu uburobyi bwari bumaze amezi atandatu bwarahagaze mu karere ka rusizi mu nkambi z'impunzi z'agateganyo mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abarundi bafite impungenge ko abana babo batazatangira amashuri mu cyumweru gitaha perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yaraye avuye mu bitaro yasabye abaturage be kudakangwa na virusi ya korona aya makuru n'andi yose twabateguriye turayabagezaho turi iwacu mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona tugumane amakuru yo hirya no hino ku isi muri tanzania ishyaka cadema ritavuga rumwe na leta ntirishaka guhagarika ibikorwa byaryo byo kwiyamamaza nk'uko hari ababisaba fideli niyonga baraduha inkuru ibiherutse gutangazwa na komisiyo y'igihugu ijejwe amatora ko izo birahagaritse mu kiringo cy'iminsi indwi igikorwa cyo kwiyamamaza c'umukandida w'umugambwe utavuga rumwe na leta cadema tundu lisu vyiyamirijwe n'uwo mugambwe umukandida w'uwo mugambwe tundu lisu azohiganwa na perezida john magufuri mu matora rusange yimirije kuba komisiyo y'igihugu ijejwe amatora yagirije lisu ko yarenze ku mategeko atari make agenga amatora harimwo kugirisha amakoraniro adategekanijwe abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe na leta bavuga ko bariko barubahiriza ivyasabwe naho bibarenganya biciye ku biri n'amategeko kandi atawo bisabirako tundurisu avuga ko ingingo yafashwe igenewe kumunumya mu kiringo c'indwi mu gihe perezida magufuri azoba aruhutse mu gikorwa ciwe co kwiyamamaza risu amenyesha ko azi imigambi yabo ngo ntibashaka ko yiyamamaza mu gihe magufuri aruhutse avuga ko bafise impungenge ku bibazo ashobora gushira ahabona badafitiye inyishu zihagije atangaza ko ari uburyo bwo kumutera ubwoba atazokwihanganira kubw'ikirangamisi giherutse gushikirizwa na komisiyo y'igihugu ijejwe amatora magufuri azoronka akaruhuko k'iminsi umunani mu gihe risu azoba yategetswe guhagarika igikorwa ciwe cyo kwiyamamaza perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yaraye avuye mu bitaro asubira iwe mu rugo mu ngoro y'umukuru w'igihugu maison blanche nyuma y'amasaha mirongo irindwi n'abiri yari amaze abaganga bamuvura virusi ya korona ageze iwe yashatse kugaragaza ko ubuzima bwe bumeze neza yazamutse amadarajya ajya ku ibaraza ry'igorofa ya kabiri y'ingoro y'umukuru w'igihugu yahagaze kuri iryo baraza yiyambura agapfukamunwa azambura ibikumwe byombi areba aho kajugujugu ya gisirikare yari imuzanye yari igiye guhaguruka isubirayo ayiha isaruti ya gisirikare imaze kugenda nibwo yinjiye mu nzu mbere asohoka muri kajugujugu yari imuzanye imuvanye ku bitaro yahindukiye gatoya areba muri za kamera ariko akomeza kugenda kamera z'abanyamakuru nanone azamura ibikumwe byombi ubwo nibwo ijwi rya amerika ryamubajije uko yumva ameze yumvikanira kuravuga ati meze neza nyuma ku mugoroba yaje kohereza amashusho ya videwo nyuma ku mugoroba yaje kohereza ijwi ku rubuga rya twitter avuga ku kiza cya virusi ya korona agira ati ntikibaganze ntikibatera ubwoba tugiye gusubira ku mirimo twemye ntimureke gipfukirana ubuzima bwanyu ariko rero mwitonde abashinzwe kwamamaza perezida trump uhagarariye ishyaka ry'abarepublikani mu matora yo mu kwa cumi na kumwe bavuze ko yiteguye ikiganiro mpaka cya kabiri ku itariki ya cumi na gatanu uku kwezi kwa cumi n'uwo bahanganye joe biden w'umudemokarata kugeza ubu ibipimo bibanziriza amatora byerekana ko trump ari inyuma ya biden uyu munsi komite nobel yatangaje ko abahanga batatu bahawe igihembo cyitiriwe nobel cy'ubugenge physique mu gifaransa cyangwa se physics mu cyongereza bavumbuye icyitwa imyobo y'igikara trou noir mu gifaransa cyangwa black holes mu cyongereza aba bahanga ni umwongereza roger penrose umudage reinhard genzel n'umunyamerikakazi andrea gez roger penrose afite imyaka mirongo inani n'icyenda y'amavuko yigishaga muri kaminuza ya oxford mu bwongereza reinhard genzel afite imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko imirimo ye yayikoreye muri kaminuza ya california berkeley muri leta zunze ubumwe za amerika no mu kigo cy'ubushakashatsi cyo mu budage cyitwa max planck institute umutegarugori andrea gez afite imyaka mirongo itanu n'itanu y'amavuko yigisha muri kaminuza ya california i los angeles muri leta zunze ubumwe za amerika abaye umugore wa kane mu mateka ubonye igihembo nobel mu buhanga bw'ubugenge physique nyuma y'umufaransakazi marie curie mu gihumbi magana cyenda na gatatu umunyamerikakazi wari waravukiye mu budage maria copert mayer mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu n'umunyakanadakazi dona strinkland mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ejo kuwa gatatu haza komite nobel izatangaza abazahabwa igihembo nobel cy'ubutabire shimi mu gifaransa chemistry mu cyongereza nawe ejo kuwa mbere hashize komite nobel yahaye igihembo nobel mu by'ubuvuzi abanyamerika babiri harvey alter na charles rice n'umwongereza michael houghton bavumbuye virusi ya hepatite c itera indwara z'umwijima buri gihembo nobel gifite agaciro k'amadolari arenga miliyoni imwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gashize i geneve mu busuwisi inama ya mirongo ine na gatanu y'inteko y'umuryango w'abibumbye yita ku burenganzira bwa muntu imaze gutora umwanzuro wongera igihe cy'undi mwaka manda y'abahanga bashinzwe amatohoza ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu mu burundi byabaye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu iyi nkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha muri repubulika ya demokarasi ya kongo umwaka w'amashuri ushigaje icyumweru kimwe kugira ngo utangire ariko bamwe mu babyeyi b'impunzi z'abarundi bafite abana mu nkambi z'agateganyo ziri muri teritwari ya fizi na uvira bahangayikishijwe n'uko abana babo bagiye gutangira umwaka wa kabiri batiga kubera gutinda muri izo nkambi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasto ngabo uri uvira mu gihe hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu abanyeshuri bakomeje kugura ibikoresho ndetse no kwiyandikisha kugira ngo bazatangire umwaka w'amashuri ku wa mbere mu nkambi z'agateganyo z'impunzi z'abarundi ziri muri sange kavimvira na mongemonge ahari impunzi zirenga ibihumbi bibiri magana atanu iwe siko bimeze kuko bamwe muri abo babyeyi bavuga yuko nta cyizere bafite ko abana babo baziga mu gihe baguma muri izo nkambi ikibazo kigoye cyane ni uko abo bana baguma baraha abo bana ntibiga nabo kuyerera ubu mbere bamwe ntibacyumvikana n'ababyeyi bitewe n'uko bariyereza bakijyana iyo bashaka bigatuma rero ababyeyi nabo tubiboye tukabona ko indero y'abana yamaze gutakara rero kuguma ahantu indero y'abana yatakaye uri kurabarera ntawe uzoba muri kazoza kabo twe turiko turashaje muri kazoza kabo rero ntibazoronka ukuntu bashobora kubaho nifuza ko abana baja mu nkambi bakiga ntitubagumize ngaho batiga kandi namwe mwese murazi ko umwana atize nta kandi kamaro ko umwana atize mumaze imyaka ingahe ahino ni umwaka n'amezi umunani abana batiga batiga ikibazo abana ntibiga tumaze umwaka wose kazoza k'umuntu nuko umwana aja kw'ishuri akiga abana bo bari ngaha bawugaraniye ngaha ntibari kw'ishuri ndagijimana christine n'umwe mu babyeyi babo mu nkambi ya kavimvira asobanura ko kuba izi mpunzi zimara igihe kirekire muri ayo makambi zitigisha abana bifite ingaruka zikomeye ku burezi bw'abana ndetse no ku mico kuko usanga mu gitondo abo bana banyura mu ngo z'abaturage b'abakongomani basabiriza ibyo kurya kubera abana batiga aho tugereye ngaha nta mashuri babahaye cya kabiri naco abana bo ngaha ntibamaye boberwa mu bakongomani gusega agafu guma bayerera abana benshi ejo bundi barafashwe n'isanganya hari n'umwana yagonzwe n'imoto kubera avuye gusega mu bakongomani aha mu kigo naho tuba nta kintu badu- baduha badufashije baduha i- ibinjegeri birimwo ibintu by'ibikoko none saa kumi n'imwe abana bashonje bahwereye nonaga muvyeyi wanje ubona ahantu hatumariye iki ubona hadufashije iki niba niba gira ningoga ahubwo batugirire ingufu natwe dutahe bagenda nisaidiye mama umuvyeyi yamwiyumviriye akamuha ako gafu akamuha utuboga bakaca bataha uko canke bakamutuka ngo wende kure nibigira christine na harerimana jean paul basanga leta ya kongo ifatikanyije na aseri bari bakwiye kubareka bagasubira mu gihugu cy'u burundi kuko bibagora gukomeza kwicara mu nkambi z'agateganyo batigisha abana ikibazo cy'abana ni uko gusa batariko bariga kandi baguma badufungiye mu rupangu kandi ntibatugabura indya zimeze neza dukeneye kujana abana ku ishuri abana ntibiga ntibarabyiga kandi tukiri muri ka taransiti nibatujyane ari iwacu i burundi tuje kwigisha abana ikibazo cy'abana twe dukeneye baje kwiga turaruhiye mu iy'isi ya kongo twirirwa gusaba urabona akadobo mfise nirirwa nza gusega jewe umugabo ngana uku mfise abana icenda batiga bose bose ntibiga kandi bamwe bari ngaha bose nta n'umwe yiga nkeneye rero ko baja ku ishuri baje kwiga hazogere yaho nsaza nanjye bamfashe ndeke gufira ino muri kongo je narushe bamaze imyaka ibiri batiga kuba muri iyi kambi baguma batuboshe baduhuye amanjegeri imwe transite ibigari bya bigori tu- tuguma ducibwamwo twarushe twe tugomba gutaha muhira nibaduhe umuceri nibaduhe ibiki nibaduhindurire basi umuyobozi ushinzwe haseri muri utu turere twa fizi na uvira avuga yuko hari inzego zishinzwe iki kibazo ziri kugikurikirana ku ruhande rw'abashinzwe komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri uvira ibo bavuga yuko bategereje amabati azatwara izo mpunzi mu nkambi ya murongwe nabona amajile ayo bakunze kwita antibare mu kinyarwanda abagenzi bambara kugira ngo abarinde impanuka zo mu mazi kuko ibarabara riva uvira rigana fizi ryasenywe n'amazi y'imvura mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka mwomenya yuko minisiteri y'uburezi muri repubulika ya demokarasi ya kongo iteganya yuko tariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariwo umwaka w'amashuri uzatangira avedase ngabo ku bwa radiyo ijwi ry'amerika uvira mutara ya kivu y'epfo mu rwanda uburobyi bwari bumaze amezi atandatu bwarahagaze mu kivu mu karere ka rusizi intara y'uburengerazuba bwarasubukuye ejo ku wa mbere ni ibyishimo ku bakora uwo mwuga n'abakora ubucuruzi buwushamikiyeho umunyamakuru wacu temistokle mutijima yaganiriye nabo muri aya mezi atandatu umurobyi yarabayeho nabi cyane abenshi twatangaga mituweli tuvuye ahangaha abenshi twaryaga tuvuye ahangaha ariko twageze ni bamwe muri abo bakorera umwuga w'uburobyi mu kiyaga cya kivu ku ruhande rw'akarere ka rusizi baragaruka kuri iyo mibereho igoranye bari bamazemo igihe kubera ihagarikwa ry'ibikorwa by'uburobyi ryari rimaze amezi hafi atandatu nk'uko byari bisanzwe aha niho twakuraga amafunguro yo kurya mbese byari byarahagaze ariko ko twongeye gusubukura turabona ubuzima bwongeye kugaruka ubu rwose abana bagaruye murare rwose ni sawa kandi natwe twese abarobyi rwose natwe ubuzima bwari bwarahagaze ubu twese twese dufite ibyishimo ko umurimo wacu wongeye gusubukurwa ihagarikwa ry'uburobyi mu kiyaga cya kivu risanzwe rikorwa mu buryo ngarukamwaka rikamara amezi abiri nyamara bitewe n'icyorezo cya covid 19 cyatumye myinshi mu mirimo ihagarikwa igihe kirekire ubwo akarere ka rusizi kari mu kato iki kiruhuko rusange cy'amezi abiri cyasanze abarobyi bo muri ako karere bamaze hafi andi mezi ane bahagaze nubwo bishimira ko nyuma y'ayo mezi bongeye kugaruka mu mirimo baravuga ko umusaruro wabaye muke cyane bagereranyije n'igihe bari bamaze badakora akazi kongeye gusubukurwa ariko umusaruro ntawo ntawe ahubwo twibajije amezi ane ikivu gifunze twaraye mu kivu ariko nta kintu na gitoya twabonye aya makipe yose yaraye mu kivu nta muntu wageze yica ibase y'injanga uko twabibonye twabonye umusaruro utabaye nk'uko twari tuwiteze ntabwo tuzi rero ikibazo wenda se ntituriheba hari ubwo tuzawubona uzaza nk'uko twabishakaga Iri rumba ry'umusaruro w'uburobyi ryatumye benshi mu bacuruzi bisambaza bari biteze kongera kubona imirimo bataha imbokoboko ku bazibonye nabo igiciro kirahanitse ubu se ntitugiye gutahira aho ngaho turatashye nta njanga n'ubundi urabona n'ubundi uko byari biri kera na niko bikiri twafungaga amezi abiri twamara gufunga amezi abiri noneho tukagura ibase y'ibihumbi birindwi cyangwa icumi cumi na bitanu zapanze none ubu murayigura none ubu ni mirongo itatu makumyabiri na bitanu urabona abantu ni benshi kurenza n'isambaza zihari benshi ahubwo baratahira ubu ababyeyi bose bicara ntawe ufite isambaza kiro kiragura bitatu nazo ntituri kuzibona Kwa- kwa- tuzi ko tuzigura ku cyabiri ameshi kakaba icyatanu ahubwo se twavuga ko aya mezi atandatu ari kitwungutsemo nyine ko byose ari kimwe n'u- n'uko n'ubundi twaguraga mbere batari banafunga intandaro y'uko kugabanuka gukabije k'umusaruro w'uburobyi bamwe barayishakira ku bwiyongere bw'ibikorwa bya ba rushimusi bakoresha imitego itemewe ku rundi ruhande abandi bagakeka ko isambaza zaba zarimukiye mu gice cy'ikiyaga giherereye ku ruhande rwa repubulika ya demokarasi ya kongo aho uburobyi bwakomeje mu gihe mu rwanda bwari bwarahagaze icyakora bwana sebuhoro vedaste umuyobozi wungirije w'ihuriro ry'amakoperative akorera uburobyi mu karere ka rusizi we agaragaza ko ibyo byaba byaratewe n'igihe cy'izuba cyabaye kirekire mu buryo butari bwitezwe uyu munsi o, umusaruro wabaye muke dukurikije n'amezi twari tumaze ariko twareba icyabiteye tugasanga nuko izuba ryabaye ryinshi igihe kirekire kuvamo hafi mu kwezi kwa kane cyari igihe cy'izuba abarobyi ubundi tuba dukeneye imvura iyo imvura yaguye nyinshi n'isambaza zegera umusozi zigatangira gutera amagi ubwo imvura itangiye kugwa mu byumweru bi- nka bingahe biri imbere cyangwa mu- mu kwezi kumwe kuri imbere dushobora kuzazibona iri huriro ry'abarobyi bo mu karere ka rusizi rigaragaza ko umusaruro waturutse mu mirenge yako ikorerwamo uburobyi kuri uyu munsi wa mbere w'isubukurwa ryabwo utageze no kuri kimwe cya gatatu cy'uwari wabonetse igihe nk'iki mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda ubuyobozi bwaryo buvuga ko icyo gihe hari habonetse toni eshatu n'imisago nyamara ubu hakaba habonetse ibiro bisaga gato magana inani temisitokere mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda kwiga umuco karande w'igihugu biciye ku mashusho ya videwo bifite akamaro kanini muri iki gihe cy'ikoranabuhanga cyane cyane ku rubyiruko niko umunyamakuru wigenga w'umurundikazi liliane bisemure abivuga yafunguye urubuga rwa youtube rwo kubyigiraho yaganiriye na mugenzi wacu oriane itangishaka baganira kandi n'umushingantahe Ernest Habimana umurundi ukurikira amateka y'igihugu cye madamu bisemura aratangira avuga uko yagize igitekerezo cyo gutangiza urubuga rwe kuri YouTube
Mm. ego icyatumye ndabyiyumvira ni uko nari nshaka ko tumenya abarundi abarundikazi tumenya iby'imico yacu ikindi nacyo ni ugukundisha urugwaruka tukiri bato aba tukivuka y'abakivuka bakiri bato bakeneye kumenya mbega eh, umuco n'akaranga by'uburundi byari bimeze gute hama imico y'uburundi ntizime ntizimangane ikindi niyumviriye ni uru rubuga rwari gukwiye kuba urubona nkoresheje amasanamu kubera ko urashobora kumva indonongo canke ikembe mugabo ugasanga nturayibona nturaronka n'akaryo ko kuja kuyiraba mu hamwe bita mu mamize wumva umuntu wese akifuza kubona mbega icyo gikoresho cyari kimeze gute canke mbega impuzu z'ibiti zari zimeze gute ni muri iyo ntumbero rero niyumviriye ni reka dushireho urwo rubuga rukanamenyi muhira point com aho umuntu wese azoza kuraba arabe abone ego urakoze cyane urakoze cyane none abo wifuza ko bagendera urwo rubuga rwawe cyane cyane wavuze ugwaruka ariko bo bari nk'abande abari mu burundi abavu- ariko baravukira mu burundi abari mu mahanga cyane cyane ushaka gushimika kuri bande ah, kuri uru rubuga rwawe
ego murakoze yohane cyane cyane ndakeneye um, ubwo- abantu bari mu mico itatu uwa mbere navuze nti ubwo rwaruka u- aba avuka akabaza yumva yumva hari kwavuzwa iyindi mizika atari ikirundi ashaka kumenya eh, ivyo ivya kera imico kama yacu hariho kandi ndifuza ko abanyamahanga abantu batarazi uburundi nabone babone bamenye eh, imico yacu yego ntibagiye n'umuco ugira gatatu ariwo twise diaspora abantu baba hanze y'igihugu aho usanga umuntu kubera ko aba kure aba kure yo muhira y'aho eh, yavukiye mu burundi ntariko aramenya ntariko arakurikirana cyane iyo mico kama yego nabonye murakoze cyane kaduhindukire gato ku mushinga nahe habimana mushinga nahe habimana wewe uh, warakurikiranye amateka y'u Burundi waranayize uh, ubunye muri iki gihe dufise za internet dufise imbuga ngurukana bumenyi abantu bajako bakabona ariko kuri wewe wakurikiranye amateka akamaro kubona urubuga rwigisha kahise ugwaruka kumbure n'abari hanze mu mateka ubona ga- gashika kure cyane cyane cyane ku bantu baba bari nko mu mahanga mubona eh, aka kigoro kagera kure Eh, ako kigoro o, karafise akamaro gahambaye cyane eh, kuko ubu tugeze aho bavuga yuko isi isigara akantu gatoya kubera izo mbuga ngurukanabumenyi izo mbu- mbuga rero ngurukanabumenyi iyo umuntu acishije ko ikintu eh, aba ariko arondera uburyo bwo gushikira abantu benshi eh, bashoboka Eh, mbere novuga yuko muri iki gihe muri, aho, iki gihe twita periode de la modernite eh, ni igihe a- abantu eh, basigaye bitaho cyane imbuga ngurukanabumenyi kugira ngo ari uguhanahana ibyiyumviro canke ari kwigishanya i- no kumenyekanisha ibintu abandi bantu batari bazi nibwo bityo nyabwo eh, bura afashe kugira ngo eh, umuntu abo yifuza abashikire bimwe Mm, mm.
hanyuma ikindi novuga eh, mu- muri iki gihe tugeze ahantu abantu eh, cyane cyane nk'urwaruka eh, rutariko ruritaho umuco Eh, kandi umuco niko kami k'igihugu niko kagatima eh, niyo ntimatima i- igize abantu Eh, tukamenya cyane cyane ko umuco eh, novuga ni umugwi munini w'ibintu eh, eh, abantu bari hamwe bahurira ko haba ibijyanye n'imyemerere haba ibijyanye n'ibyo eh, ku- ku- ku- kuririmba imba haba ibijyanye no mu kuvuga cyangwa kuvuga ibicuba eh, ibyo byose eh, abantu babi- barabihurira bikabagira uko baba bameze maze bagaca bitandukanya n'abandi bantu uwo rero ni wo muco mu burundi rero abarundi tura- twari- turafise uburyo eh, bw'umuco eh, utwereka akazi zo kahise kandi bishobora no kudufasha kugira ngo dutegure akazo ariko uwo muco akaba ari wa muco wubaka Eh, nicyo gituma rero muri eh, tujanye ni- n'urwo rubuga ngurukana bumenyi rwa liliane eh, novuga ko ari uburyo bwiza bwo kwigisha abantu eh, cyane cyane eh, urwaruka ukamenya uburundi bugizwe n'iki uburundi eh, bwari bumeze bumeze gute abarundi ni na kahe karanganyamukuru kabagira abarundi bakaba abarundi kikaba n'igihugu eh, eh, na cyane cyane ko eh, mu myemerere y'abarundi bavuga ko no hanze y'uburundi hari mu bundi burundi Mm.
Eh, murakoze Mm. turaza kugaruka cyane kuri uwo muco wubaka ah, mwavuze eh, cyane cyane ko tuzi ko ah, birababaje ko no kwibutsanya ariko turazi ko igihugu cyacu cyaciye mu mateka ababaje amateka agoye ah, amateka atari meza uwo muco wo kubaka ukaba ukenewe Ah, muraza kudufasha kwibuka ayo mateka dushobora kuba ah, tubandanya gusubiramwo ariko dukwiye kuvavanura nayo amateka atari meza Ah, reka kano kanya kumbure dusubire eh, kuri madame dusimire liliane Ah, uru rubuga rwawe Yego.
abo muri diaspora abo twita abo muri diaspora baba hanze Ah, mubona nk'abantu nku- uba muri kenya ubona abantu baba hanze y'igihugu ah, babandanya kwitaho iby'uburundi ah, babandanya ku ku- kuhakunda no kuhiyumvira kuri mwebwe mukurikiranira hafi ababa mu Mm.
mahanga kandi abipfuza kubashikira mucishije kuri uru Mm.
rubuga rwanyu
ego urakoze urakoze kuri icyo kibazo jewe ku bwanje mbona yuko eh, abantu ba- bari mu mahanga ariyo twise diaspora nivyo baratwagwa no kurondera ubuzima no kurondera eh, ukuntu bobaho muri ico gihugu ariko kandi nibaza yuko umuco umuco ariko karanga k'uburundi baragerageza guhurira hamwe ariko ntibyoroshe jewe nko muri iki gihugu ndimwo em, ndibuka yuko bitoroshe rwose guhura nk'abarundi mwese hamwe bamwe baba bafatiriwe ego nko ku munsi wa, wa independance wa, um, ubonye turashobora guhura mugabo ugasanga mbega izo ngoma mbega du- twibutsanya ryari umuco uwo mwanya nturukuraboneka rwose ego nibaze ko ari intambamyi ni intambamyi novuga ko dufise ariko kandi ndabye ayandi madiyasipora nami ndaraba urabona yuko bafise amakirebe yo gutamba hariyo abashije kugira amakirebe yo gutamba abari za canada za france ukabona yuko bashyizeho aba- urwaruka rutamba bakagwigisha mugabo kandi em, bakabikora nka rimwe mu mwaka ugasanga ni umunsi wabahariwe wihaye wo guhura nk'abarundi ego rero eh, nibaza ko iyo ari intambamyi ba- barabandanya mugabo bigoranye kuko umwanya umwanya ntubura ikirenga ego intambanye n'umwanya cyane Eh, mpindukire ku Yego.
mushinga ntahe habimana Ah, ababa nko mu rwanda ubona aho hafi y'u burundi eh, cyane cyane tuvuze ku baba nko mu nkambi nk'imahama n'ahandi Eh, bo barabandanya kugerageza kugumya imico n'akaranga k'igihugu cy'u burundi bakoresha ubuhe buryo ku- cyane cyane nko ku badafise izi mbuga ngurukana bumenye cyangwa uburyo bwo kuzija ko ubona bijukira kugumya akaranga k'igihugu ba- cyabibarutse
Eh, nk'abantu bari ngaha mu rwanda abo nshobora kubona naho noba ntuye eh, abantu baho baragerageza kugira ngo baze baribukanya ibiranga eh, umuco w'abarundi Eh, cane cane aho usanga hariho eh, imigwi y'abatimbo ni ukuvuga abantu bavuza ingoma ugasanga hariho imigwi y'abiyerezi eh, ugasanga hariho imigwi eh, y'ababyina intambo zitandukanye zose eh, zitandukanye nk'uko eh, liliane yabivuze muri rya youtube yiwe ugasanga hariho aya mayaya abatamba umudiho abatamba akanyarusizi n'ibindi Eh, ibyo rero eh, ugasanga bihurikiyemo yaba abantu bakuze aba- aba- aba- abapasoni eh, n'urwaruka rukiri ruto eh, mbere eh, abantu novuga ko bakuze bakaba bariko baragerageza eh, gushira mu ma- mu mashyirahamwe abana kugira ngo babigishe eh, kuririmba cyangwa babigishe gutamba eh, bivanye eh, ba- batamba indirimbo zisanishije eh, n'umuco w'abarundi kugira ngo bazigame umuco w'abarundi ego murakoze cyane murakoze cyane Eh, reka kumbure dusubire kukumviriza akandi karirimbo ah, kerekeye igihugu cy'u burundi twumve ibirimwo twumve n'ibivugwamwo Ah, ku- kumbure nabyo nyine tugerageze ku- ku- kubyiga ah, ku bijyanye n'akamaro kabyo
abaragwa turatamba intore abaragwa mutamba akanyarusizi abaragwa turatamba umwere abaragwa turatamba umukiro Eh, mpindukiye ku mushinga nawe habimana Ah, uretse uburyohe bw'indirimbo twumvise muri iyi ndirimbo bimwe mu byo wumva biri ngirakamaro cyane abarundi bakwiye gufata nka nkama ibyo bari nk'ibihe wumvisemwo ah, muri iyi ndirimbo
Eh, ahantu ijambo noshimikira ko eh, ku bijyanye n'umuco eh, ni uko muri iyo ndirimbo bavuga ko umuntu yo- iyo ataye umuco aba atayibanga Mm. Eh, u- uwo dusigurira icyo novuga kuri ibyo ni uko umuntu atagira umuco ego ni uko iyo umuntu atagira umuco eh, ni ukuvuga eh, nta shimikiro aba afise nti- ntaho mpagaze eh, ntabo- ntaho nta kintu eh, yovuga yuko eh, kimuha ireme ibyunja eh, bituma eh, ahagarara mu bandi akagira icyo aratira abandi Eh, umuco rero twawurazwe na ba sokuru ba sokuru nabo bawuturaga kugira ngo natwe tuze tuwusigire aba- abazoba bamuka kuri twebwe ni ukuvuga rero umuntu yanse eh, kugumya umuco abatayibanga ba sekuru ba sokuru baba badufi- baraturaze yuko tuzoza turahererekanya uwo muco Eh, ni ukuvuga eh, umuco aba ashaka ko u- u- uhagararira kuri we Eh, ibanga rero nijoro ragi twarazwe na ba sokuru kugira ngo tubandanye duhanahana tu- tu- baturaze Eh, umu- umu- umu- umuco eh, ni nk'imatsima ya sosiyete Eh, iyo umuntu atagira umuco eh, aba yamaze kuba eh, njyanye n'abaja Eh, um- ubuntu aba yararazwe na ba sokuru eh, buragenda bugashwanyagurika eh, bukayoyoka nshuti banywanyi b'ijwi ry'amerika mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru naha ahumurije mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika